Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa mbere itariki 28 z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
agiye nk'umugabo ikibi si ubupfa ikibi ni ugupfa nabi ikibi ni ugupfa ata kintu usize atacu umariye igihugu cyawe uwo mushinga ntahe ntagende aragahezarirwa mu bashinga ntahe Uwo ni umushinga ntahe w'umukurambere Zenoni Chainzi avuga ku rupfu n'iragi rya Fidel Castro yahoze ayoboye Cuba yitavye Imana ku munsi wa gatanu w'indwi turangije. Iyi nkuru n'andi makuru twabateguriye turegerako ko mu kanya gatoya. Yamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse neza Rosine utubwire amakuru udufitiye muri uyu mwanya.
mwaramutse fidele mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahereye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho abanyagihugu bashika kuri mirongo itatu bahitanywe n'ubwicanyi bwabaye kuri uyu w'imana mu gisagara cya ruhanga mu buseruko bwa kongo izo ntureka zadutse hagati yayo- yabo mu mwo- mu bwoko bw'abahutu n'abanande ubutegetsi bumenyesha ko abanande aribo batanguye iyo ntambara bukavuga ko kandi ko ari intureka zimaze umwaka hagati y'ayo moko abiri joy bokele arongoye intara ya kivu y'ubuseruko amenyesha ko abo bagwanyi batangwa gutera ikirindiro c'abasirikare imbere y'uko izo ntureka zaduka mu gisagara ca ruhanga mwamenya kandi ko imishamirano iri hagati y'amoko imigwi ituruka hanze y'igihugu ca kongo cyo kimwe n'amatata aturuka ku matongo hamwe n'ubutunzi bw'amabuye y'agaciro vyatumye haduka intureka z'urutavanako hagati y'iyo migwi yose iri aho mu buseruko bwa kongo intureka zimaze imyaka irenga mirongo ibiri zahitanye ubuzima bw'abanyagihugu amamiliyoni mu gihugu cya uganda naho nyene hadutse intureka za ah, hagati y'abasirikare ba leta n'umugwi w'abagwanyi ukekwa kuba ukukira umwami wo mu karere ka rwenzori izo ntureka zikaba zahitanye abantu bashika kuri mirongo itanu na bane nk'uko byatangajwe n'ubutegetsi felix kawesi umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko cumi na batatu muri abo bapfuye bari abapolisi nayo c- mirongo ine n'umwe bakaba abagwanyi izo ntureka zikaba zabaye kuri uyu wa gatandatu aho abagwanyi bateye ikirindiro c'abajejwe umutekano bivuga kandi ko ubwo bwicanyi ari inyanduruko y'ukutumvikana kumaze igihe kirekire hagati y'abajejwe umutekano n'abagwanyi b'umwami charles wesley mumbere umwami bakonzo w'abaganda asanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi umwami bakonzo akaba hakana ibirego byose ku bijyanye n'ico gitero abanyagihugu hano muri leta zunze ubumwe za amerika biteze ko donald trump yatowe ngo arongore igihugu mu myaka ine iri imbere abandanya gutangaza bazomufasha ico gikorwa inyuma y'akaruhuko k'ishimwe bama- bari bamazemo iminsi ikibanza ci- ikibanza kirindiriwe cyane kikaba ari c'umushikiranganji wa leta ya amerika umurepublikani rudi giuliani yahoze arongoye new york akaba ari mu banuganurwa ko ashobora guhabwa ico kibanza uwundi bivugwa ko trump ashobora gushikiriza ico kibanza ni mitt romney yahoze arongoye leta ya massachusetts asanzwe atemerwa na benshi mu bari hafi ya donald trump umukenguzamateka ted cruz ari mu batari beme- ba- bashigikiye trump amenyesha ko gushika ubu ahumurizwa n'abamaze kugenwa ngo baze bafashe trump kuyobora igihugu donald trump atekanya guheza kugena abazomufasha ku nzego zikomeye z'igihugu mu minsi mike iri imbere agaheza kazoca atandukira igenwa ry'ibibanza biba yabaye inyuma y'itariki ya mirongo ibiri z'ukwezi kwa mbere mu mwaka buca utangura itariki azorahirira ko ku mugaragaro ubutegetsi bwa turukiya bwarekuye hajian Farka- farkin umumenyeshamakuru akorera ijwi rya amerika muri turukiya yari yafashwe kuri uyu wa gatandatu ifatwa ry'uwo mumenyeshamakuru ryari ryatangajwe n'umwe mu bagenzi b'umuryango wiwe umuryango wiwe kaba kandi wavuga ko bivuye ku bihu- ku bihe igihugu kiriko kiracamwo n'umushikirizwamanza n'umushingwamanza wi- wa Farkin atari afise uburenganzira bwo kuvugana nawe Farkin yafatiwe mu ntara ya Sirt muri Turukiya ku biro vy'igipolisi aho yari yagiye gutohoza amakuru ajanye n'isiduka ry'umusozi ahasanzwe hacukugwa umujumpu mwamenya kandi ko mu ntango z'ukwe- z'uku kwezi olivier bertrand umumenyeshamakuru ku rubuga ngurukanabumenyi rwa interineti nawe nyene yari yafashwe akaba yari kakorera mu ntara ya Gazi- Gaziantep muri buraruko bwa Turkiya ihana urubibe na Syria Bertrand akaba yaciye yirukanwa mu gihugu kuva leta ya- kuva- kuva leta ya Turkiya itangaje ko igihugu cinjiye mu bihe bidasanzwe ibimenyesha amakuru bishika kuri jana ku ijana na mirongo icenda na bitanu biramaze kugagwa n'abamenyesha amakuru bashika ku ijana na mirongo itanu nibo bamaze gutabwa mu mvuto bahogwa kuba bakora ibikorwa by'iterabwoba François Fillon yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'Ubufaransa yatahukanye intsinzi mu matora y'ibanze aho yahiganwa na Alain Juppé nawe nyene yahoze ari umushikiranganji wa mbere François Fillon akaba yatahukanye amajwi ashika ku bice mirongo itandatu n'umunani ku ijana Alain Juppé bahiganwa atahukana mirongo itatu na bibiri ku ijana intsinzi ya Fillon ikaba imu, ari imuha uburenganzira bwo guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora atekanya kuba mu ku- mu mwaka uza muri iryo higanwa binuganurwa ko azohu- azorihuriramwo na Marine Le Pen arongoye extreme droite
urakoze rozine ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu burundi hari ikiziga c'umugabo catowe mu gatondo keje ku munsi w'imana ku mutumba ca mugani muri komine ngozi abamubonye barimwo abatware bo hasi bavuga ko yoba yishwe ahonzwe mu mutwe umumenyeshamakuru wacu jean bosco ndarurinze niwe yakurikiranye iyi nkuru uwo yatowe ikiziga azwi ku izina rya havyarimana inyasi abamuzi bavuga ko ari umwigisha wo mw'iseminari ntoya y'imureke ni muri komine ya ngozi abamubonye ubwa mbere nk'uko amakuru twakuye aho yatowe babivuga n'abazindutse mw'ikarashishi bamubonye bageze ku mutumba wa camugani aho yatowe ni mu muhora utwara amazi y'imvura iruhande y'ibarabara rihuza ibisagara vya ngozi na gitega mu micungararo yaho twahasanze umwe mu bafashije kumutwara mu buruhukiro aratwiganira uko yamubonye je namubonye yararyamye ngaho nyene kandi bihe byaboneka yuko atari yisanganya aba yaragize kubera nta n'igikomere yari afise Rya- yaryamye ari kumwe n'impande ya moto yiwe wowe uvuga uti rero nta si accident aba yagize arasi agisida kweri byaboneka yuko atari agisida kuko no ngaho nawe ari we nkawe wuguyeyo urashobora kubona yuko washika hariya wamaze guhongagurika yararyamyeyo agaramye aseguje na- n'igoti hajya kuko yaba yari agisida ntiyari guca afata ikoti akayiseguza ntibyari kukundi kandi nta n'igikomere yari afise gusa muganga yamupimye yamupimye hariya nyene yabona yuko mu mutwe hahomberanye ubwo twe twamukoyeyo ca turadugana na musitanteri ca tubamujana ku- kuri morogi moto yiwe ca tuyishyira muri peji rashid ndayishimiye icegera c'umukuru w'umutumba ca mugani aremeza ibivugwa n'uwo munyagihugu iko ngaha mu gatondo twazindutse tubona inkuru bene igihugu bazindutse ku kazi hajya saa kumi n'imwe baza kudutabaza batubwira ati nyabona batware naho muryamye umuntu bari bamwishe turagenda turaraba turasanga kwira umuntu baramunitse dusanga ari mu ikanevu dusanga bamukubise inyundo ngaha mu mutwe no ngaha mu ruhorihori bose baramukubise inyundo ca turakabakaba hose dusanga nta hantu bararamuzibuye ca dusanga n'imoto yiwe yari iriko ca dusanga ihagaze imbere yiwe nyene tubure vyaduteye amakenga bwatwibaza ko umuntu iba yarishwe mu masaha saa ijuru makarya akavuro kariko karagwa padiri privato ndereyimana arongoye seminari ntoya y'imureke aremeza ko uwo muntu yatowe ari umukozi w'ishure arongoye avuga ko urwo rupfu rwabagoye kwakira ijwi rya amerika ryamwakuye ari ku rugendo yego urwo rupfu rwatugoye rwose kwakira kuko murumva urupfu ruje gutyo ni urupfu giturumbuka atawuba yiteze kuko uwo muntu nta asanzwe arwaye ngo umuntu yitege yuko ashobora kwitaba imana turi mu mubabaro rero bigoye gusigura mugabo ko twemera tuzi ko agapfu katabazwa ivu kabazwa imana turaheza tumusabire tumuhereze imana uwo musaseredoti murezi avuga ko uwo muhisi yarabanye neza n'abandi ku kazi ndetse no mu micungararo Eh, yatanguye akazi aho iwacu imyaka cumi yabiri kwire kuko zari itariki zine z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu bihumbi bibiri na gatandatu kuva ico gihe yari umwigisha w'ibiharuro kandi babikora neza baba abanyeshuri baba abigisha bakorana reka mbere n'abandi bantu bo mu micungararo ntawe nari kumve bafitaniye ibintu by'ingorane yabana neza na bose nta kintu na kimwe ukuri novuga nta n'ico narigombe bamaze kumumenya abatware bo ku mutumba baciye bataka ababakuriye kugira babafashe amatohoza nk'uyu muntu yari umwarimu akaba aturuka ari muhanga twashoboye kuraba akarangamuntu kiwe dusanga ni umunyamuhanga twaciye twitabaza musanteri na komiseri baje bose barahashika niho twaca batubwira turacana ikiziga hariya ku ikomine urumva ubu musanteri yavuze yuko amatohoza agiye akorera hariya iwe yaturuka kugira arabe nimba hari amatati baba bafana bene gihugu nimba bamaze ibyo ku kazi yatubwiye yuko aza kuduha inkuru y'imbaho yaga ibitohoza twagerageje kurondera musitanteri wa komine ngozi n'uburongoye igipolisi mu ntara kugira tumenye iyo amatohoza ageze ariko ntitwagize amahirwe yo kubatora ku matelefone ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika i washington dc inkuru yerekeye cuba fidel castro yahoze ayoboye icyo gihugu yitabye imana ku munsi wa gatanu y'indwi turangije afise imyaka mirongo icenda yayoboye cuba kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu n'icenda inyuma y'uko atembagaje intwaro ya perezida fulgencio batista yaragize uruhara rukomeye cyane cyane mu karere ka afurika mu gufasha kurwanya intwaro za gikoroni yaragwanije bikomeye leta zunze ubumwe za amerika yabona ko zishaka kwiganzira isi nzima no gukandamiza ibihugu bito bito bitagira kuri politike yazo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu yashikirije amabanga yo kuyobora igihugu icegera ciwe akaba kandi bavukana raul castro yashinzwe icese amabanga ya perezida mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani twaganiye n'umukurambere akurikirana politike ku isi zanoni cainzi yigeze kuba umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi b'uburundi hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatatu yarigishije ivyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'uburundi yongera aba umushikiranganji ajejwe imigambi ya leta hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatandatu n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu n'indwi atangura avuga ku iragi fidel castro asize
asize iragi ryiza asize izina ryiza ry'umuntu yabohoje igihugu ciwe ukubona agikura mu vyara vya batista uwo muntu ingene yari agitwaye agicuritse kandi ari igikoropesho cy'abandi hanyuma akakibohoza bene ba cegevara uwo muntu nagende agiye nk'umugabo ikibi si ugupfa ikibi ni ugupfa nabi ikibi ni ugupfa ata kintu usize atacumariye igihugu cyawe uwo mushinga ntahe nagende aragahezarirwa mu bashinga ntahe naho ku byerekeye akarere ka afurika n'ikihe bamwibukira ko ni uruhe ruhara yoba yaragize mu byerekeye akarere ka afurika yakoze ibikora inkimwe muri mirongo itanu n'icyenda abanyeshuri bo muri za kaminuza twarimwo ikinshasa muri icyo gihe muri mirongo itanu n'icyenda twari dufise ikimuri kimurikira abanyafurika cyane cyane urwaruka Castro mao nkuruma naseri rumumba rwagasore barabo hanyuma rero urabizi abo bantu nibo bamurikiye abanyafurika batica muri iyi nzira mwabijujumwe nimwikure mu mizana y'akavamahanga nimwikure mu mizana y'abaje kugaba ibihugu byanyu bakabikirimbira ko nimubyikuremwo mube abakozi b'ibihugu byabo ntimube ibikoresho nguyo rero umuntu yafashije muri afurika kubera akarorero ikimuri abandi benshi baramukurikije barumumba baramukurikije banasera baririmba rumwe nguyu umuntu yagize akamaro muri afurika mu kugira ngo abohoze afurika kandi ari kure niwe yarungitse abasirikare muri afurika gufasha niwe yarungitse abaganga abaganga b'aba kuba nibo bari mu bihugu byazahajwe n'ubukene bw'abaganga nibo yafashije kugira ngo afurika yikukire mu by'ukuri hanyuma icegera kiwe cegevara yaraje aho muri iyo micungararo y'iwacu muri mirongo itandatu na gatatu na kane cegevara niho yari murabyibuka yarajabutse ni kongo gufasha kabira niwe bari kumwe ubu abo bantu barafashije muri amerika y'epfo ntawe batafashije ntawe batarereye ntawe batakebanuye uwo nagende n'umugabo Eh, naho ku byerekeye abamwinuba n'abatakurikiza ivyo vyiyumviro vyiwe naho yarahagaze ku vya politike nk'igihugu c'igihangange ngaha leta zunze ubumwe za amerika ah, bavuga ko ari umutegetsi atwaza igitugu ko yakandamije abanyagihugu aho muhavuga ko Eh, erega ndabyumva nabyo ugutuka ntagutorera none ibyo batabitutse Castro ibyo batabitutse Mao ibyo batabitutse Nkuruma ibyo batabitutse Nasser ibyo batabitutse Lumumba na Rwagasore nta wundi bobituka batuka abagabo batuka abagabo banka abagabo banka umugabo yikwiye akikwiza ibyo niko bigenda erega barasharikana ibyo ni shari ukubona umuntu ari imbere y'urugo imbere y'urugo aho ugiye kugurura u- ukamubona Eh, urazi ko hari ibirometero ngira ngo bitarenga mirongo itanu hagati ya amerika na na kuba kugira ngo yugurure amubone imbere yiwe nawe ni umugabo ari maso yamateramiye igihugu cyiwe ibindi bihugu byinshi byo muri amerika y'epfo ari ibikoropesho byabo ako karabarya ako ndakumva nicyo bivuga ntibagire ngo ni ikindi rero bamuhora ubugabo bwiwe n'ijunja ryiwe n'ijambo ryiwe murakoze yari umushingantahe zenoni cyayenze umukurambere Eh, twariko turavuga ku rupfu rwa fidel castro eh, yayoboye igihugu ca cuba mu gihe kirekire yitavye imana ku munsi wa gatanu w'indwi turangije turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze gira amahoro nshuti
radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini aho tugira tubanzirize mu rwanda aho dutega amatwi umumenyeshamakuru wacu jean claude munyandini icyumweru kimwe nyuma y'isiganwa ry'amagare turu ry'u rwanda abanyarwanda baracyariganiraho hakurikijwe uko iri siganwa ryitabiriwe hari igitekerezo cy'uko ryazamurwa mu ntera rigashyirwa ku rwego rwa mbere muri afurika uyu ni jean claude herol impuguke mu gutegura amasiganwa ku magare akaba ari nawe muyobozi wa turu ry'u rwanda Sur le continent africain, le Tour du Rwanda isiganwa turu du rwanda ni ryo rushanwa riza ku mwanya wa mbere muri afurika mu masiganwa yo ku cyiciro cya kabiri n'ibice bibiri ibyo ntawe ubishidikanya twese turabizi birashoboka ko mu bihe bya vuba iri siganwa rizazamurwa mu ntera rikagera ku rwego rwa kabiri n'igice kimwe ibyo byatuma ryazasigara ringanya agaciro na la tropicale misa bongo ryo muri gabo biri mu ntego twihaye dufatanyije n'abayobozi b'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda kandi turabona ko bizashoboka turizera ko mu myaka itatu cyangwa ine iri imbere Tour du Rwanda izaba yashyizwe ku rundi rwego D'ici 3-4 ans, on pourrait vraisemblablement changer de catégorie.
ese iki gitekerezo cyo kongerera agaciro Tour du Rwanda abayobozi b'imikino bakivugaho iki twumve uwacu Julienne minisitiri wa siporo n'umuco
irushanwa ryacu nubwo irya kabori rirusha rikaba ari kuri kabiri n'ibice kimwe mu gihe twe turi kuri babiri ni- kabiri n'ibice bibiri ariko dufite ubwo dutandukaniyeho n'abaryitabiriye yaba ari abanyamahanga n'abanyarwanda barabibona icyo navuga dusaba ni ukongeramo eh, ubushobozi cyane cyane bujyanye n'ingengo y'imari nicyo gishingirwaho kugira ngo irushanwa rijye kuri cyiciro runaka ariko ibijyanye no kwitabira n'imitegurire ah, kugeza ubu ntacyo na kimwe tubona irushanwa ryo muri gabo riturusha icyo rero tuzakora umwaka utaha ni ukurushaho kwegereza abanyarwanda iri rushanwa kuko abanyarwanda batugaragarije ko babikunze tukareba n'ubwo tutashobora kugera mu gihugu hose ariko nibura twashobora kugera kure cyane henshi hashoboka noneho n'aba- n'abarushanwa bitabira tugakomeza ko- kongeramo umubare w'abarushanwa baba mu makipe babigize umwuga babandi tuvuga ngo ni abakinnyi bakomeye tunyarukiye mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje imikino yari igeze ku munsi wayo wa gatandatu ku wa gatatu icyumweru gishize habaye umukino wigijwe imbere hagati ya as kigali na gicumbi fc muri uyu mukino wabereye kuri stade ya kigali i nyamirambo as kigali yatsinze gicumbi fc igitego kimwe ku busa ku wa gatandatu habaye imikino itatu amagaju fc yatsinze marine fc igitego kimwe ku busa kuri stade umuganda i rubavu kuri stade rusizi espoir fc yatsinze mukura victory sport ibitego bibiri ku busa rayon sport yatsinze bugesera fc igitego kimwe ku busa kuri stade ya kigali i nyamirambo ejo ku cyumweru ikipe ya polisi fc yatsinze musanze fc ibitego bitatu kuri kimwe ku kibuga cy'inyakinama kuri stade muganda i rubavu etenseri fc yatsinze sunrise igitego kimwe ku busa mu wundi mukino wabereye ingoma ikipe ya kirehe fc yanganyije na kiyovu siporo ubusa ku busa kugeza ubu nyuma y'umunsi wa gatandatu wa shampiyona ikipe iri ku isonga ni leon siporo ifite amanota cumi n'atandatu ku mwanya wa kabiri hari polisi fc ifite amanota cumi n'atatu etenseri fc ikaza ku mwanya wa gatatu n'amanota cumi n'abiri amakipe ane akurikiyeho afite amanota icumi ariyo sunrise as kigali espoir fc na kirehe fc andi makipe atatu afite amanota umunani ayo ni ikipe ya apr fc iri ku mwanya wa munani bugesera fc iri ku mwanya wa cyenda na musanze fc iri ku mwanya wa cumi ikipe ya cumi na rimwe ni mukura victory sport ifite amanota arindwi ku mwanya wa cumi na kabiri turahasanga kiyovu siporo n'amanota atanu gicumbi fc ni iya cumi na gatatu n'amanota ane ikipe ya cumi na kane ni amagaju fc nayo ifite amanota ane ku mwanya wa cumi na gatanu hari pipiniyeri n'inota rimwe ikipe ya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni marine fc nayo ifite inota rimwe n'umwenda w'ibitego cumi na kimwe yari claude munyandinda i kigali
tuve mu rwanda tuze mu burundi aho dutega amatwi evariste nzi ko banyanka mu mpera z'indwi twari turangije habaye mu gisagara ca bujumbura inkino zo gusoza ihiganwa rya playoff mu mupira w'amaboko volleyball ku munsi wa gatandatu ku ruhande rw'abigeme n'abakenyezi umurwi new colombe watanye mu mitwe na resance new colombe utsinda resance iseti zitatu ku busa ku ruhande rw'abagabo n'abasore amikare watsinze bujumbura wezo wa ndani iseti zitatu kuri zibiri ku munsi w'imana naho nyine habaye inkino zibiri urukino rwa mbere ku ruhande rw'abigeme rwahuje gender light club na muzinga muzinga utsinda gender light club iseti zitatu ku busa urukino rwa kabiri rwahuje ku ruhande rw'abagabo n'abasore umurwi wa muzinga n'umugwi rukinzo urwo rukino rwahagaritswe n'imvura yaguye ari nyinshi iyo mirwi inganya iseti zibiri kuri zibiri icatumye hatunganya iryo higanwa playoff bisigurwa na jean marie gahungu arongoye ishyirahamwe rya volleyball mu gisagara ca bujumbura uretse intumbero y'iyi playoff kwabaye gufasha amakipe kugira abakinyi bayo ntibasubire inyuma twari turangije igice cya mbere cy'ihiganwa hanyuma tubona ko hari indwi zitatu ziduseparana n'igihe cy'ibibazo duca tubona ko hagati aho twoshiraho ikintu duca twiyumvira iyo playoff naho imvura yabujije ko urukino ruhuza rukizo na muzinga rurangira imirwi ya muzinga haba ku ruhande rw'abigeme n'abakenyezi no ku ruhande rw'abasore n'abagabo ibikombe byahawe iyo mirwi kuko yari yatsinze inkino nyinshi mu ihiganwa playoff nk'uko bisigurwa n'uburongo yishyirahamwe ry'umupira w'amaboko volleyball mu gisagara ca bujumbura iyo playoff rero twayitunganije muri izo ndwi zitatu twagira tuzotsinda kabiri niba azoba twaye igikombe uno munsi naho twariho turakina twariho turakina hari amayekipe yamaze gutsinda kabiri ariyo muzinga y'abahungu na muzinga y'abakobwa kuko abakina kuwa gatandatu b'abahungu babaye aba gatatu n'aba kane be n'abakobwa babaye batatu n'aba kane nta gikombe cyarimwo igikombe cyari icy'aba mbere gusa no munsi rero naho imvura ibiciyemwo nta cononekaye ibirori byarabaye twari tugomba kugira cloture ambote turiho turakina twakinye n'ahataha tutabonetse ubutsinda ntikitubuza aho dutanga ibikombe ku bari batsinze inyuma rero iyi playoff ihaganwa faze ruturu iratangura vuba faze ruturu nibaza ko tuzoyitangura mu mwaka uza kubera imvo z'ibibazo by'abanyeshuri hanyuma baje ntitwoca bavuye mu bibazo ntitwoca dushoboka dukina batiteguye nibaza ko tuzoba dutangura mu kwa mbere ku ruhande rw'abatahukanye inzinzi mu higanwa rya playoff basigura ico bakesha inzinzi baronse mugisha anatari kizigenza w'umurwi muzinga w'abakenyezi n'abigeme avuga ko inzinzi baronse mu nkino za playoff izobafasha mu kwitegura igice ca kabiri c'ihiganwa ry'uno mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ushira uwa bibiri na cumi n'indwi fazare mu gifaransa intsinzi y'uno munsi ahanini tuyikesha kwitanga kw'abakinyi umwe wese kandi tukayikesha ukungene twagiye twitegurira urwo rukino kubera hari hamaze iminsi umugwi gendarite krebe utwitsindira mu maseure twaragerageje turinanata turagira imyimenyerezo ikwiye kandi turakurikiza ivyo umukoce yatubwiye ico nico novuga hanini catumye dugenda turatsinda cane cane umugwi wa Gender Art Club uno munsi inyuma ya rino higanwa playoff muca mukina phase retour Gambia kazoza mufise niyi ahanini nibaza yuko umugwi wari wose mu kwitegura ugenda eh, witegura kugira nk'ikibanza ca mbere ico dutegura muri phase retour nuko twogerageza kugenda dutsinda neza imigwi yose kandi tukagenda dukurikiza ivyo abakoce bagiye batubwira aho hanini nico kizotuma tugenda turatsinda kandi vyoroshe cyane iyo migwi itandukanye tuzokina muri faze retour mu mupira w'amaguru naho ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere ryari rigeze ku minsi ya gatanu ku wa gatandatu no ku munsi w'imana ku munsi wa cumi na gatatu w'ihiganwa ku munsi wa gatanu ku kibuga cyitiriwe umuganwa rudoviko rwa gasore umurwi wa interstar w'ibujumbura wahatsindiwe na egle noir w'imakamba igitsindo kimwe ku busa ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha umunani ku kibuga cyitiriwe umuganwa rudoviko rwa gasore umugwi wa gisirikare muzinga watsinze flambu doleste wo mu ruyigi ibitsindo bibiri ku busa kuri uwo munsi nyine no kuri icyo kibuga nyine umurwi vitaro watsinze magara sitare wo mu ntara ya rumonge ibitsindo bine ku busa kuwa gatandatu kandi ku kibuga cy'ubuhinga centre technique nationale kiri muri quartier y'icyenda mu ngagara mesaje bujumbura watsinzwe na musongati w'igitega ibitsindo bitatu ku busa umurwi mesaje ngozi wakiriye kuri stade rukundo umurwi lelier w'ibujumbura urukino rwarangiye iyo mirwi inganya ubusa ku bundi kuri stade y'igatwaro mu kayanza atletico y'ubujumbura watsindiye ngozi city w'ingozi igitsindo kimwe ku busa ku munsi w'imana habaye inkino zibiri gusa kuri stade agasaka y'ingozi olympic star y'umuyinga watsindiye rusizi fc wo mu ntara c'ibitoke igitsindo kimwe ku busa ibujumbura kuri centre technique nationale naho habereye urukino ruhuza lidia ridik burundi sport for africa na bujumbura city urukino rurangira iyo migwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi ibujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu rosine munezero atwibutse ibice bikuru bikuru byaba bigize amakuru yadushikije rosine ngizi zimwe mu ngingo zari zigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abanyagihugu bashika kuri mirongo itatu bahitanywe n'ubwicanyi bwabaye kuri w'imana mu gisagara ca ruhanga mu buseruko bwa kongo izo ntureka zikaba zadutse hagati y'abo mu bwoko bw'abahutu n'abanande ubutegetsi bumenyesha ko abanande ari bo batanguye iyo ntambara bukavuga kandi ko ari ntureka zimaze umwaka hagati y'ayo moko uko ari abiri mu gihugu cya Uganda naho nyene hadutse intureka hagati y'abasirikare ba leta n'umugwi w'abagwanyi ukekwa kuba ukukira umwami wo mu karere ka Rwenzori izo ntureka zikaba zahitanye abantu bashika kuri mirongo itanu na bane nk'uko byatangajwe n'ubutegetsi felix kawesi umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko cumi na batatu muri abo bapfuye bari abapolisi nayo mirongo ine n'umwe bakaba barabagwanyi izo ntureka zikaba zabaye kuri wa gatandatu aho abagwanyi bateye ikirindiro c'abajejwe umutekano abanyagihugu bo hano muri leta z'ubumwe za amerika biteze ko donald trump yatongwa arongora igihugu mu myaka ine iri imbere abandanya gutangaza abazamufasha icyo gikorwa inyuma y'akaruhuko k'ishimwe bari bamazemo iminsi ikibanza kirindiriwe cyane kikaba ari icy'umushikiranganji wa leta ya amerika umurepublikani rudy giriyani yahoze arongoye new york akaba ari mu banuganurwa ko ashobora guhabwa icyo kibanza uwundi bivugwa ko trump ashobora gushikiriza icyo kibanza ni mitt romney yahoze arongoye leta ya massachusetts asanzwe atemerwa na benshi mu bari hafi ya donald trump ubutegetsi bwa turukiya bwarekuye hajian farkin umumenyeshamakuru akorera ijwi rya amerika muri turukiya yari yafashwe kuri uyu wa gatandatu farkin yari yafatiwe mu ntara ya sirte muri turukiya ku biro by'igipolisi aho yari yagiye gutohoza amakuru ajyanye n'isiduka ry'umusozi ahasanzwe hacugurwa umujumpu nayo francois fillon yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'ubufaransa yatahukanye intsinzi mu matora y'ibanze aho yahiganwa na Alain Juppé uwo nawe nyene yahoze ari umushikiranganji wa mbere intsinzi ya Fillon ikaba ari imuha uburenganzira bwo guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora atekanya kuba mu mwaka uza
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha niyo bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubifuriza ibihe byiza kandi tubatumira mu kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.